iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti namwe bagenzi turi kumwe ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha kuri uno munsi wa gatatu itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na Oriane Itangishaka hano muri studio gatanu ndabahaye ikaze mwese sinshwana ntabwo mfitiye ideni ikindi nibaza ko kubera ko nabana neza n'abanyagihugu nibaza ko byaba byavanye n'imvu y'uko nahungirije umugore n'abana umugabo icyo nosaba ni uko abagisiga nabi burundu bagafatwa uwo ni niyongabo ezekiel umunyagihugu yari yatewe grenade mu nzu yiwe ku mutumba wa muramba mu ntara ya kirundo mu buraruko bw'igihugu ni mu kanya gato mu kanya gato kandi turabashikiriza ayandi makuru yavuye mu cegeranyo cyashikirijwe n'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu mugume ku maradiyo yanyu duhere ku nkuru turonse mu kanya ivuga ko jacques bihozagara yahoze ari umushikiranganji mu rwanda agaserukira u rwanda mu mabanga ya ambasaderi mu bihugu bitandukanye yitavye imana aho yari ari mu munyororo mu burundi aya makuru aremezwa ku rubuga rwa twitter rwa ambasaderi w'u rwanda mu burundi amandin rugira handi naho umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu burundi uvuga ko mu kwezi kwa kane umwaka uheze abantu bashika ku majana atatu na mirongo umunani n'umwe ari bo bishwe biturutse ku myiyerekano yabaye n'izindi mvururu zakurikiye kuri uyu wa gatatu umukuru w'uyu mugwi yashikirije icegeranyo cigenga cingene ibijanye n'agateka kazina muntu vyari vyifashe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu inkuru ya mugenzi wacu Eloge Burikaneza umugwi w'igihugu wigenga ujerwa agateka kazina muntu umenyesha ko ivyerekeye agateka kazina muntu vyunyubutse cane cane hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa gatanu mu mwaka uheze mu gihe hari imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu kuva ico gihe uwo mugwi wemeza ko matohoza wagize wasanze abantu barenga amajana atatu na mirongo itanu baragandaguwe abarenga amajana ane nabo batabwa muri yompi jean baptiste baribonekeza umukuru w'umugwi cndh mu matohoza umugwi cndh wagize twasanze kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze gushika mu cumi na kabiri hari abantu bashika amajana atatu na mirongo umunani n'umwe bahasize ubuzima hari kandi abandi bashika amajana ane na mirongo itatu n'icenda bafashwe bagafungwa bitisunze amategeko kuva habaye imyerekano yo kwiyamiriza ikingo ca gatatu ca perezida nkurunziza ribaye irya mbere umugwi senidash utanze ibitigiri ibitigiri birahushanye n'ibiherutse gushikirizwa na onu aho yavuga ko hishwe abantu amajana ane na mirongo irindwi na bane kuva mu kwezi kwa kane umwaka umwaka uheze n'ishirahamwe ya Prodeash rikaba ryatanze ibitigiri bishika ku majana 690 aha baribonekeza arasigura imvo y'ico gihushana ivyo bitigire nibaza ko ari indenzarugero kandi ikomeye cyane ariko birumvikana kubera amashirahamwe adafise icicare bujumbura ntafise uburyo bukwiye bwo gutoza ibibera ngaha kuko kenshi barashobora kongeka nk'umuntu avuye mu kindi gihugu akaza akamara iminsi itatu canke indwi imwe hariho n'abaje bakaguma mu mahoteli bakaduhamagara ngo tugende kubabwira ivyo tubona ugasanga ntibashobora kuja kuritere ngo babone ivyo ari muri ico gihe rero twebwe igiti kidushikiriza uzosanga kinyuranye n'ic'abandi mu cegeranyo mu gwiseni DH uretse abashinga amateka umukuru wawo yavuze ko kuva mu ntango z'uyu mwaka turimwo umutekano wagarutse bimwe biboneka mu bice bitandukanye vy'igihugu ariko hari abashinga amateka batanyuzwa batubwiye kandi ko kuva uwo mwaka utangura w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hariho akamitota cyane cyane mu bijyanye n'umutekano ariko turahura hariho abantu bagihagarikwa ntituzi rero ko boba bazi abo bantu bahagarikwa icyo baba bahogwa hariho ahantu uhura mu ijoro bagenda baruguruza ku mazu na cyane cyane y'urwaruka bigaca bitera n'umutekano muke mbega ibyo byo baba bamaze kubyumva abandi nabo nk'icyegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka Edouard Nduwimana bifuje kumenya uko umugwi w'igihugu jerwa agateka kazina muntu uyita ibyabaye aho haba kwiyamiriza ikingo cya gatatu cya perezida nkuru nziza mwebwe nk'abajeri bateka kazina muntu muravye ibi byabaye mu gihugu igihe kijya imigumuko amazu agaturirwa abantu bakicwa mbega twokwita ko ari manifestation cyangwa yuko ari kindi kuko manifestation mu bisanzwe hariho ibwirizwa rigenga ama manifestation ingene agenda ingene asabwa ingene yemererwa mwebwe nk'abajejwe hagati y'akazi na muntu kudukurikiranira no guhanura leta mubona vy'ukuri twovuga ko ari manifestation ko ari insurrection umukuru wa CNDH amuha inyishyu ikurikira ibijya byabaye kuva mu kwa kane ababiteguye ntibabisabira uruhusha ni ukuvuga ntibyari byarekuwe ngo bice mu mategeko y'igihugu twe kubitwerekeye dufata yuko ari imyiyerekano itaciye mu mategeko kandi yagiyemwo eh, gukoresha igikenye violence itarekuwe n'amategeko muri raporo yawo umugwi CNDH usaba leta y'u Burundi kugurura amaradiyo yugawe n'amashirahamwe yigenga yabujijwe gukora ariko ukavuga ko dosiye ziri mu butungane ku bantu ku giti cyabo bafite ivyo bagirizwa zitofutwa ikindi uwo mugwi usaba leta no kubandanya isekeza ryo kwaka ibigwanisho ku nguvu ababitunze batabifitiye uruhusha umushingamateka Gerard Ndabirabe hari bimwe anenga iyo ndabyo uko bacanditse muri rusange umuntu arabona ko umengo inyandiko isa n'iyihengamye gatoyi kuko eh, bavuga cyane leta bakavuga inzego za leta mugabo ntibavugiye cyane n'abandi nabo ibyo bakoze mwebwe mwisunze ibihejeje kuba cyangwa ibiriko biraba icyitwa droit de l'homme ni iki hano mu burundi icyitwa societe civile ni iki icyitwa les medias ni iki mutavuze ko iki cya droit de l'homme kimeze nk'igikoresho ibihugu bitunze bishaka kugira ngo bikoreshe bakandamize ibihugu bito bito cyangwa babishyire mu nzira bashaka n'ibyo byose ntabyo twabonye mu kiringo c'umwaka umugwi w'igihugu wigenga ujererwa agateka kazi na muntu wemeza ko warekuje mu mabohero abantu igihumbi na mirongo itanu n'umunani bari bafunzwe bidaciye mu mategeko muri bo harimo abakenyezi mirongo umunani na bane n'abana mirongo irindwi n'umunani mu matohoza yawo umugwi senidash uvuga kandi ko wabonye abantu mirongo irindwi bahohotewe mu busho canke mu gihe bariko barahagarikwa n'inzego z'umutekano n'abandi cumi n'icenda babuzwe irengero ryabo umukuru w'uwo mugwi asaba ubutungane kugira amatohoza kugira ngo ababikoze abakoze bahanwe eloge buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika urakoze cyane Eloge uri kaneza hari umunyagihugu wo ku mutumba muramba muri komine kirundo yari yakomeretse atewe grenade n'abantu bataramenyekana umukuru w'umutumba avuga ko ata kintu uyu munyagihugu kiboneka ko yoba azira kuko abana neza n'abandi ibindi kuri iyi nkuru jean bosco ndarurinze niyo ngabo ezekiel niwe yaraye atewe grenade aho asanzwe aba n'abantu batarashobora kumenyekana uwo yaraye arusimvye inyuma yo gukomeretswa n'ico kigwanisho gicira umuriro arigana uko vyagenze nagorobeje nganira n'abagenzi nta kare nk'isaha cumi na zibiri ndafungura hanyuma ndaryama maze kuryama eh, nko mu masaa atanu niho agaciro kamaze kumufata nagira gutya nkubabatishije ikibuye bagikubita ku gitanda mutanda baduka bacura kukigizaho grenade niho mubona ngaho ibi bikomere naberetse avuga ko ata kintu kinini arashobora kubona cotuma aronderwa aho avuga ko yarabanye neza na bose je muza bwanjye bwa minsi yose akazi nkora ni ukurima je nta mugambo ndimo kuje sinize sinaja mu migambo je rero muri make mbanye neza n'abanyagihugu sinshwana ntabwo mfitiye ideni je nibaza ko kubera ko nabana neza n'abanyagihugu nibaza ko vyaba vyavanye n'imvu y'uko nahungirije umugore n'abana mugabo icyo nosaba ni uko abagisiga nabi boronderwa bagafatwa kuko ejo barashobora kumitanira ubuzima uko niko n'ababanyi biwe babibona twabyakiriye mu bwicanyi nyine bwo gutera umuntu mu nzu yiryamiye atari ikintu mwagiriza ukamushega kumusesa amaraso atari we mana yamuremye none yari akingiwe n'imana iragahora ku ngoma mwari mubanye gute n'uwo muntu twari tubanye neza twatiba twatawagirira nabi twatari umurozi ngo tumwikeke ko ni uwo umushakaho agahanga gusa tubanye neza nta ngorane ni umurimyi mu bandi nk'uko twama dusanzwe turimana nta kintu nta na kimwe tumuzi ko tuba twikira ko baba baje kumuhungabanyiriza umutekano kubera ko umu- umudamu we yahunze ndibaza twarondeye musitanteri wa komine kirundo kugira ngo agire ico avuga kuri ubwo bubisha ntitwashoboye kumuronka kuko twasanze yagiye mu nama ingozi ariko ku mutumba wa muramba twahasanze pierre claver murengera ntwari awurongoye nawe nyene yemeza ko uwo yaraye arusimvye bigoye kumenya neza ico yoba yashatse kuzira je ndahagera mu gitondo nabajije mbe none nk'uyu muntu nta muntu yoba yikeka ko nk'umuntu yobaza hari icyo yoba apfana n'abantu bari ngaha aba ya twe ngaha twibaniye neza gusa ntabwo umenye ibyo ku mavuko iwabo kuko ni kuvuga yabangaba kuri mutumba y'umuramba ah, yaturuka ku mutumba w'umutinyanguru gusa niho ya- niho yarire mu buhungiro muri siri kaha kuri uyu mutumba y'umuramba nabaje avuga ati n'umuntu yisagira n'abandi akayoga hama akitahe Yego.
ubu hari abari batakuye kwikeka bakavuga bati yoba ari kubera asigaye yibana wenyine umugore we yahunze ibyo mwe bwe mubibona gute oya kubikora cyo nta na kimwe cyane kivugako yego yibana wenyene mu bisanzwe mugabo ko yabanye abanje ari wenyene atarimo aranduza abandi bagenda bagatangora aho ku mutumba wa muramba abanyagihugu n'umukuru w'umutumba batubwiye ko uburongoye igipolisi mu ntara ya kirundo yahageze iyo grenade igiheza guturika ariko ntitwashoboye kuronka komiseri arongoye igipolisi mu ntara ya kirundo kugira ngo tumubaze ko atamakanda barashobora kubona iyo abo baba bashatse kugandagura uwo munyagihugu mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika ryumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ku bakunzi hamwe n'abavandimwe b'ibiradijwi rya amerika muri iyi minsi umurongo wa fm w'ijwi rya amerika ntiwumvikana neza mu ntara zimwe zimwe z'uburundi icyo kibazo twarakimenye kandi twaratangiye kugerageza kugitorera inyishu turabasabye mutwihanganire kuba mutatwumva natwe ntibidushimisha mu kurindira ariko mugerageza imirongo migufi nk'iyo mwumvise mugenzanje digwema babwiye y'ijwi rya amerika akaba ariyo mushike- mwumvira ko ibiganiro byacu iminsi yose hari abanyagihugu bo muri karitsiye ya mutakura bavuga ko bakubiswe n'abasirikare abo banyagihugu baba mu rugo ruri muri komine ntahangwa mu bumanuko bw'igisagara cya bujumbura ku ibarabara ry'icenda nomero umunani kuri uyu wa gatatu bazindutse barondera iyo umuntu abo basirikare bagiye batwaye apfungiwe barabura inkuru ya fidelite ishatse
abo bantu uko ari babiri bafashwe mu gitondo cyo kuri uno wa gatatu bagizwe n'umwigeme hamwe n'umusore nk'uko byemezwa n'uburongoye zone ya muyira jedeo mpitabavuma avuga ko bari mu bagize umurwi w'abitwaje ibigwanisho watanguye kuboneka kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze muri utwo duce twa kirombwe na muyira umwe mu baba muri utwo duce yari y'umutima amenyo akagira icyo ashikirije mu gihe bagenzi we banse kuvuga ku gutinya ko hava hasiga ubuzima yemeza ko amaze guhura n'abo bantu bitwaje ibigwanisho avuga ko babasahura urukomba amazi cyane cyane amatelefone n'amafaranga baba bambaye impuzu zisanzwe abo niboneye n'amaso ariko bafise inkoho hamwe n'amabugita tujye tubona baduteye bakadutwara ibyo dufise amatelefone amafaranga nta kindi kintu batwaka twe nicyo gituma tubona ko ari ubusuma mu myaka iheze harabayeho abitwaje ibigwanisho ntimufise ubwoba ko ari abandi bagarutse ubwo bantu twabubura ariko kubera ko atabyemezo dufise nicyo gituma tuje tubivugaho abanyakirombwe basaba ko hofatwa ingingo z'umutekano kugira ku kagwi k'abitwaje ibigwanisho gatuzwe ngaho mu kirombwe uno musore asaba ko hofatwa ingingo ruhasha zo gukomeza umutekano ubwoba umuntu ntiyabubura none umuntu ashobora guca nk'igihe amafaranga ugakora hama wataha cyangwa uri mu nzira ukabona abantu bagusahura umva ni ibintu biteye ubwoba nyene n'igiki musaba none icyo dusaba ni nkuko twasaba abaturongoye baba abategetsi cyangwa abaje umutekano ko botuba hafi muri ibyo bintu kuko mu gihe bafise inkoho nako ata nkoho dufise byogorana kuko twashobora kubahiga abo bantu hamwe baba barabasuma ino narayibonye yo mu kirombwe ibasaba kuvavanura n'iyo ngeso yo kwiba bakaja gusaba akazi muri leta bakabaha amahoro abo bantu bafise ibigwanisho baza gusahura abantu bakwirondereye utwabo twasaba yuko boza gusaba muri leta bakahabwa ibikorwa bakahabwa akazi hama twebwe bakatureka nta bindi umukuru wa zone muyira aremeza ko abo bantu ari abasuma bibisha inkoho ahakana ko abo bantu ari abafise intumbero yo kurwanya ubutegetsi jido mpita yabwiye ijwi rya amerika ko abajejwe umutekano bariko barabakurikirana abo bantu turiko turamenya iyo batahirira n'ingene babigenza ni umugwi w'abantu batanu b'abasuma bafise inkoho imwe n'ibibugita mbega aho hantu amakomite ahuriyemo bose y'umutekano ariho arakora neza amakomite ahurikiyemo umutekano ariho kandi arakora kuko yaba adakora ntitwari kubimenya kandi amakuru dufise twabyumva ko bafise inkoho imwe n'igerenade imwe ni ukuvuga rero inguvu zabo ziriko zirarangira naho hari babiri bafashwe mu gitondo cyo kuri uno wa gatatu mu bahora biba abanyagihugu bo kuri iyo mitumba ya mirama na kirombwe igikorwa cyo kurondera abagize uwo murwi ico kimwe n'ibigwanisho bahora bakoresha kirabandanya nk'uko bivugwa n'uwarongoye zone muyira ku muyira muri komine kanyosha y'intara ya bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika muradutunga iyo nkuru ntiyari ya fidelite shatsi yari ivariste nzi kubanya nkavuga ku bantu babiri bari bagize minsi bibisha inkoho mu duce twa kirongwe na, ah, na kirama ah, bari bafashwe n'inzego z'umutekano kuri uno munsi aho rero hakaba ari abanyagihugu bariko baravuga yuko bakeneye yuko inzego z'umutekano zibakingira abagizi ba nabi bibisha inkoho n'ibindi bigwanisho turamushimiye evariste nzikobanyanka
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
Jerome Niyonzima ndabaramutse nongere ndabaha ikaze bakunze ibiganiro vya studio ijambo na cyane cyane mwebwe mwikundira ikiyago ntorere kazoza ntorere kazoza uno munsi tugarutse ku kibazo cy'ibiganiro intumwa mpuzamakungu intumwa za afurika intumwa zo mu karere k'ubuseruko eka mbere n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu uwo ni wenyine ubwiwe yishikiye abakuru b'ibihugu bitandukanye abarundi bo hagati mu gihugu abari mu mahanga bose bamaze iminsi bahuriza ku ijambo rimwe ko mu burundi hakeneye ibiganiro kugira ngo hasubire gutsimbatazwa amahoro
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
reka rero uno munsi naho twumve ugwaruka nago icyo rubivuga ko mbere reka tuje mu ntara ya kibitoki jean paul nicyo ndindiriye n'abatumire bawe abatumire n'ugwaruka rwo mu ntara ya kibitoki rukurikiranira hafi ivya politike baranyizigiye jean claude aserukira ugwaruka ruri mu mizero y'abarundi rwo kwa agaton rwasa mu ntara ya kibitoki niyo nzima salum aserukira ugwaruka rwa sahwanya frodebu muri iyo ntara ya kibitoki floribert twarabamenye aserukira ikigo cy'ugwaruka centre jeune mu rugombo muri yo ntara nyene ya kibitoki hamwe na ndayambaje bienveni aserukira ugwaruka rw'imbonera kureza CNDD FDD mu rugombo mu ntara ya kibitoki akaba ari nawe atangura gufata ijambo mbo ikibazo cy'ibiganiro turagishima cyane kuko kuva kera narindi abarundi bamye baje inama haba mu mahoro naho nyine abantu baraganira ibyiza haba iyo bishyitse naho hakaba katagenda naho nyine abantu baricara bakakayagako ariko ku bwanje icyo ntusaba kinini ni uko ibyo biganiro ari iby'abarundi bose ugwaruka mbere gufata ikibanza kinini muri ibyo biganiro kuko niyo hariko haraba ibibazo usanga twebwe rwaruka arikwe dushigirwa cane gusumba abandi bose kandi twebwe rwaruka ntwe kazoza ku burundi ye- k'ejo dusaba rero ko nacu ugwaruka twohabwa ikibanza kinini muri ivyo biganiro nk'uko abarundi bose babitumiriwemo mwese murahurije ku cyiyumviro cy'uko ibiganiro bikenewe yego hanyuma ikindi nk'ugwaruka icyo twosaba nk'uko tumenyereye ibihitiye aha mu gihugu cyacu ibyo twabonye n'ibyo tutabonye ni uko ibiganiro byoba byisunze amategeko y'igihugu
bisigura atakajagari bisigura neza yuko bo kwisunga amategeko y'igihugu bakisunga constitution mu biganiro ni ukuvuga iki ku batabyumva abatabyumva ni uko ibyo biganiro tubyumva harimo impari ngo bariya na bariya na bariya by'ukuri mu burundi ntitumenyere gusasira indava ikibi ni uko hariho abantu tuzereye rema ko izi ngorane aribo baziteye ho kwicara abarundi tukicara mu burundi bwacu tuka- tukayaga ibitagenda ariko umuntu afise icyo yagirizwa by'ukuri ahubwo narengutswe mbere y'urubanza aciribwa urubanza nk'uko mwene wacu muri sahanya bivuze abo bagirizwa ivyaha muvugana abantu abo bashatse gutembagaza ubutegetsi ni bande muvuga mwebwe nabo nabo birumvikana bashatse kwaka ububasha twebwe abanyagihugu abo bantu by'ukuri kandi tukabona ko ariko aribo bariko baravuza induru cane ngo ibiganiro ibiganiro bashatse kwaka abanyagihugu ububasha kandi abo bantu kare basanzwe bafise iyo ngeso ifuko ako gatima k'amakudeta mu burundi by'ukuri karanduranwa n'imizi none boja mu biganiro ni boja mu biganiro abo bantu jewe nk'ubusanzwe nsere kuyugwaruka cyo mvuga kinini cyane numva ku kiduhanze cyane ko nacu ugwaruka tuserukirwa hanyuma abo bantu turiko tura icyiyumviro ciwawe abo bantu muvuga muti boja mu biganiro canke ntiboja mu biganiro abo bantu nk'ubwo aho bari hose ntibabafate hanyuma intahi bibakubitwe mu gahanda nuko twovuga kuko bibi byose nibo babiduteye Eh,
mugabo ariyo abavuga bati abo bantu batagiye mu biganiro ati none leta yoyaga n'abandi oya imvugo z'abo bantu n'igituma tuvuga yuko naho ibiganiro bo bijamo bantu bataba bagiye kuganira wumva ibyo bavuga n'ibyo basaba ni ibintu by'amananiza bitabaho kuko twega abarundi twaratoye ntabyo ibintu byo kuvuga ngo kugabura amanyama bijya na biriya by'ukuri ni ahubwo nibaze mu gihugu bapanga akarere basaba imbabazi abarundi ko nitwe bakoreye icyaha hanyuma panga akarere ka demiri veni ariko bijya bintu basaba mbere bashaka no kudusubiza mu bindi bintu basaba by'ibiki twarumvishe nk'abarongoye nk'abandikiye umuperezida w'umuhuza w'ubugande ibyo basabye nko kuhoba manda ngo z'ubwoko mbe baba batse abarundi twe tuza kwitorera uburenganzira urumva ko abo bantu ibyo basaba by'ukuri ari ibintu byo kudushaka kudusubiza inyuma urumva rero twebwe abanyagihugu b'abarundi benshi kandi abo bantu ntibaseruka imbere y'ubucamanza hanyuma bahanwe cyangwa bavuga ukuri basaba imbabazi zitwarihenze ariko turabona ko naho boja mu biganiro atakibanza bafise kuko ibyo basaba by'ukuri bavuga nta shingiro bifise nagira ngo nivyo biganiro nyene muti murafise amakenga muravye ivyo basaba abafise amakenga turabye abo bantu ibyo basaba nta n'ibiganiro mbere abo bantu naraba boba banakeneye kuko bo baza baramaze kuvuga ibyo bakeneye ariko baka abanyagihugu uburenganzira bwabo Salum namwe akajambo kanyuma mutera yaba abanyepolitike yaba abahuza niba bariko baradutega amabi n'abarundi bose
icya mbere na mbere nta kintu na kimwe cyoza gisumba ibiganiro ibiganiro rero ni ntabanduka baganire kuko n'umugore n'umugabo batanye hagize uwo habaye divorce ntushobora kuvuga ngo urumva ngo ndagenda ngo ndondere umugore ngo ndamubaze ibyiwe ngo umugabo igikuru ubashyira hamwe hanyuma ukabumviriza hanyuma muri ibyo biganiro hagafatirwamo ingingo rero reka je nukuri icyiyumviro cy'iwanjye cya mbere ni uko hoba ibiganiro n'abo bantu bose batumvikana mu gihugu n'izo ngorane zose ziri eh, n'izo mpande zibiri zose ziri mu gihugu cyangwa izo mpande zitandukanye mu- mu gihugu hanyuma atakirinze gusabwa atakinze gusabwa waba bagiriza cyangwa ibi cyo kubwanyu mwebwe n'ivyoje imbere haba ibiganiro hanyuma ibiganiro nibyo bisigura yuko inyuma y'ibiganiro uzokwagirirwa n'icyaha ko ubutungane butazomukurikirana mugabo ibiganiro bibe kugira ngo uburundi tubandanye twibera mu mahoro hanyuma n'izo mpande zigejwe ibiganiro cyangwa zirabwa n'ibyo biganiro bumve neza ko twebwe tut- twebwe nk'urwaruka tudashobora kubashyigikira muri ibyo biganiro mu gihe tutazoba duserukiwe murakoze murakoze E, eka floribert namwe akajambo kanyuma murindira iki ku biganiro musabike akajambo kanyuma twebwe icyo turindiye ku biganiro ni uko ibiganiro byoba kugira ngo izi ngorane ziri mu burundi za- z'imigwi y'abantu ihagarare hama ku bijyanye nayo no guharuka dusaba yuko nk'uko ariko dusanzwe duhagarara twasaba yuko guharuka reka kuguma rura- rurakwegerwa mu bintanze kuko urabye nibo hanini bagira ingorane ugiye kuraba nk'iyo- nk'iyo za bujumbura n'ahandi twumva ngo ba- ngo hariho abapfuye ngo hariho abafashwe ngo hariho abagiye mu kiroberi ugiye kuraba igiti gice abatama ni bake mugabo ikitubabaza ni kimwe iyo hagize ikiboneka babatama usanga ari bo mu biganiro nk'ubu bari ko muridoga ko mutari nicyo ndakigarukako hagize ikiboneka usanga babatama aribo baca ba- bamura kuri za nguvu zacu Iki- ikimaramaje rero ngiki gwaruka tukwiye guca ubwenge harabaye ingorane kandi izo ngorane twe tugira ingorane ubu bugendo uraba ibiganiro twararabye kumbonesha kuri abatama nyine bo bariyo bamwe nyine birirwa mu mazu biryamiye mugabo hagize ikintu nimba ari kubera yuko hari akantu kavayo baca bagenda guketa kumwe nyine bamenyereye bakamisha ugwaruka mu ngorane hama mu munezero bakagira gute bakadukumira ugwaruka rero tubakwiye guca ubwenge tukabona akazoza kacu kukari imbere abatamu bariko baragenda imyaka yabo iriko ira- iriko ira- iriko irabasiga hama ibiganiro navyo uko twosaba ibiganiro vyogenda nk'uko nibaganire ibiganiro baheze ntibasubire kandi gutegana imitego barabonye nk'ibiganiro byabaye yarusha umu- hari yari kigwana n'u- n'ubutegetsi bwari buhari igihe gihe bya bya perezida buyoya hari ibintu baganiye ubwizo shingiro barabishiramo hama biba imitego bimaze kuba imitego nko kwitoza kwa gatatu bita kwa gatatu k'umukuru w'igihugu abandi nabo bakakwita kwa kabiri hariho abahinga batandukanye kandi bize mu bihugu bitandukanye byaba iby'iburaya cyangwa ibyo- byo mu- byo- byo muri afurika umwe yaravuga ibi ati umukuru w'igihugu arekwiye kwitoza ngo dukurikije ubwizo shingiro ry'u Burundi ukumva uwundi muhinga kandi yize w'umudogiteri nawe aravuze ati ya byamara byose ntakwiye kwitoza none icyo kintu cyose bagaharira ku bwizo shingiro ni ukuvuga yuko baragiye baraganira bashira imbere ikiva muri ibyo biganiro mugabo ntibashira imbere ingaruka izogaruka inyuma y'ibyo biganiro ubu rero twasaba yuko ibi biganiro ntibisubire kandi gutera ingorane kuko urabona imyaka iheze kuva mu bihumbi bibiri bariko baraganira abona ko haheze imyaka myinshi ubu rero ntibagende kandi ba- basigane inkori ku ku maso baganire kandi ibiganiro bizomara imyaka ibiri itatu ejo kandi bace baza ngo aka kantu ngo ntabwo twakanonosoye neza kandi hari hicaye abagabo ishyirahamwe mpuzamakungu ririmo iniyo afurikeni irimo ibi- ibi- ishyirahamwe ry'ibi- ry'ibihugu bis- bi- bihuze east africa community bose barimwo amashyirahamwe atandukanye mu burundi reka no mu bindi bihugu abo bagabo bose bijunja n'ijambo kandi b'incabwenge bagaca baganira bagasinya imikono ku bintu babona ko hari ikintu cy'ingaruka mbi kizogaruka mu nyuma twe nk'ugwaruka rero izo ngorane zizodufata mu nyuma nk'uko abo mu bihumbi bibiri hari abapfuye mugabo twebwe mu ngubu ntitugiye kuronka ingorane ca- ya manda kandi icyo kintu bari barakiganiye mu bwiza shingiro mu bihumbi bibiri twosaba rero ibiganiro ko bitosubira nyabona turakomye amashe nk'ugwaruka twe tugira ingorane iyo habaye aka- aka- akaguma mu gihugu niko tugira ingorane muti ku bwanyu iby'imitego ntibisubire kubamo uturezeve nato ngo dusigaye muti baganire baheza muri make kandi atamitego ibyo biganiro nta nzira ikirasha mu gihugu cy'u Burundi byofuma biteba mugabo bikavamo ikintu ki- kimeze neza ntabanduka ejo mu myaka ibiri cyangwa itatu bitazogaruka ngo byamara ibyo ari byo byose ngo aka kantu ngo twari twarakihenzeko kaje kungira kaza n'induru nk'iyo mubona nk'iyo mubona kuko ibijanye na manda mu- muri Arusha n'ibizo shingiro ry'u Burundi byarabisiguye neza mugabo haca haba imigwi nyene nkuko nyene iyo migwi ishamiranye haba imigwi imwe imigwi ibiri idasigura ikintu cyanditse mu bizo shingiro kumwe hama kica kizana ingorane ariho haho byaciye bizana ibintu byo, byo gushaka bamwe ati turakumiriwe bashaka kwi- kwihagira ubutegetsi bwatowe n'abanyagihugu ku nguvu abandi ati murihagiye ubutegetsi bwatowe n'abanyagihugu natwe turabakurikirana urumva ko ingorane ziguma ziza- zi- zizanywe n'ikintu kimwe caganiwe mu i Arusha mugabo hasigamo amarezerve muri make muti nta biganiro by'amareserve mukeneye nk'ugwaruka nta mitego muri eh, mu bizosinywa mukeneye mu kurangiza muri make n'ivyo je mu kurangiza ico novuga nosaba yuko ico kintu aba- abantu bari mu biganiro nibaganire ibiganiro bihere ibintu by'amarezeri bazo- bizozana ingorane nk'izo turimo ubu babihagarike hama batore umuti w'ingorane hama twebwe barundi baze badushikirize ibyavuye mu biganiro atamarezeri barimo hama ikindi naco bibuke ko ugwaruka gwarakumiriwe ntabwo rwigeze rutumirwa nta kibanza kinini rufise muri ibyo biganiro kandi aribo nyamukuru bahura n'ingorane zi- iyo habaye iki- inga- impinduka mbi mu gihugu turashimiye cyane floribere eh, twara bamenye murongo ikigo cy'ugwaruka centre jene ngaha mu rugombo nshimire cyane n'urundi gwaruka turi ko turayaga ngaha anya mu ntara ya kibitoki baranyizigiye jean claude eh, niwe aserukira urwaruka rwa fnr ya gaton rwasa ngaha anya mu kibitoki ni
iyo rero cyari ikiganiro ntorere kazoza mutegurirwa na studio ijambo mu burundi mwari muri kumwe na ohoyanitanga ishaka mu makuru yo kuri ino saha ndashimiye innocent kinkonyi yamfashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije muri aka kanya ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika birabandanya